murumva ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda abatwumva mwese aho muri mbanze mbasuhuze hano kuri mikoro i washington dc muri kumwe nanjye etienne karekezi nyoba ibiganiro by'uyu mwanya mwese kandi mbahaye ikaze ni radiyo yanyu ijwi rya amerika twebwe turabakiriye nk'abavukanyi kandi turemeye kuzobafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzoba mwemeye gukurikiza amategeko
uwo ni anisete ndayizeye buramatari w'intara ya kayanza mu burundi ni mu ijambo agejeje ku bayoboke ba zebiya ngendakumana bagarutse mu burundi bavuye mu nkambi z'impunzi mu rwanda abo bayoboke ntibemeye gukurikiza ibyo basabwa n'amategeko y'u rwanda ku bijyanye n'imyemerere yabo iyi nkuru kimwe n'iyicwa ry'abantu babiri bazize igisasu cya grenade mu ntara ya gitega mu burundi ni mu kanya gato mu biganiro byacu kuri iyi saha tubaye tubararitse mugome hafi ya radiyo zanyu ndetse na telefone zanyu kuba zifite hafi mbere y'ayo makuru yose ariko reka tubagezeho iyi nkuru ya nyuma yatugezeho muri uyu mwanya ni uko muri afurika y'epfo winnie mandela wahoze ari umufasha yari umugore umugore wa nelson mandela watabarutse nawe wari perezida wa afurika y'epfo winnie mandela yitabye imana uyu munsi afite imyaka mirongo inani n'umwe y'amavuko nyuma iyi ndwara yamaranye iminsi yaguye mu bitaro by'i johannesburg muri afurika y'epfo nelson mandela na winnie mandela tubibutse ku bakurikirana amakuru yo muri afurika y'epfo bari barasezeranye mirongo itanu na gatandatu baza gutandukana kuri bumwe n'amategeko mirongo icyenda na gatandatu imyaka ibiri gusa nelson mandela amaze kuba perezida w'umwirabura wa mbere wa afurika y'epfo hagati aho kandi ubwo tubibutse ko nelson mandela amaze kuva muri gereza bagatandukana ntiyongeye kubana na winnie mandela nk'uko byumvikana iyi nkuru ku buryo burambuye tuza kubagezaho amakuru yacu ataha twongeye kubararika muri uyu mwanya ariko noneho reka dufate ku makuru yo mu burundi duhere mu ntara y'igitega ni mu burundi rwagati aho abantu babiri bahitanywe n'igisasu cya grenade cyarayitewe ku mugoroba w'ejo ku cyumweru mu ntara y'igitega muri komine gitega abandi bantu cumi na bane barakomeretse iyi nkuru tugezwa na mugenzi wacu fideli antoine sabimana uri mu ntara ya gitega mu burundi nk'uko bimenyeshwa n'umukuru w'umutumba wa rugari gitamo hari igihe cy'isaha zibiri n'inusu mu ijoro rya pasika aho iyo grenade yategwa mu kabare k'uwitwa niyungeko remenegire batazira gafyiri ciza godanse ni umukuru w'umutumba wa rugari gitamo ari nawo mutumba uri ku agasoko ka ceru ahari akabari katewemo grenade ego ukuntu vyagenze murazi ejo ko hari ku munsi mukuru wa pasika abantu bari bateramiye ngaho kabare bariko barasorora na cane cane rwarugwaruka rw'abajene b'abahungu hanyuma rero hadutse umuntu nyene abateramo grenade abo bantu bamwe barakomeretse twasanze hakomeretse abantu cenda na babiri bitavye imana abamerewe nabi barashika bane bandi babandi bane nabo bariko baratembera baciye babarikora ntibari kwa muganga hariho abari kwa muganga oya nukuri nta na kimwe tuzi ivyo ba vyaravuye ko ivyo bintu kuko nukuri muno kuri no mutumba hari agahengwe twari twari nyene twari turemerewe neza ivyo bintu ntivyari biherutse vyaheruka kera cane uno mukenyezi ari mu bari bateramiye muri ako kabare aratubwira uko vyagenze twe tumaze kuba turi ngaho nyene duteramye hamwe n'abandi banyagihugu twe tuvuye ku isengero turaza tumaze kuza tuyaturamukanye n'abagenzi dusanga abantu baranezerewe tugiye mu kigo twicaye akanya gatoyi nta n'icyo twari ko turafata twebwe twumva iyo grenade iraturitse bamwe bashabiruka baja mu kigo jewe rero nsanzuka hariya muntu uze mu mwango hajyaye ncandaza kuraba nsanga imigandigandi twe twayora tujana kwa muganga wowe yaciye acikana twamushanye ku ivuriro yacikana icyo twe twakoze gusa twayoye abo nyene batwaye mu bitaro tubajana ku ivuriro kubera riri hafi reka twe batubwira yuko gusa hariho umuhungu yavuze yuko yoba yabonye caca ibikeke kiva amaja ngahaye ahanyene hafi y'ibare ahaye ahanyene mu bitoki uno musore nawe yariko yotsa inyama muri ako kabari nyene avuga ko bibabaje kubona umuntu atera grenade mu bantu benshi kuri ubu ariko ahiga umuntu umwe umva rero n'uzi inkozi z'ikibi arondera umuntu umwe naho muba muri jana rero twumvise nyine iyo grenade iturika rero asanzwe ndiko nkora hajya kunyama hajya hirya irondera umwe naho mba muri jana nkagutereramo nshaka guyoraho aho hari akanogo kinshi zimyeka uyu mutama ati twaguye mu gahundwe ko ku mutumba twari twibaniye neza tubibaniye neza ngaha nta nta n'ibishwagara rihaye inyambaro hasanzwe hari n'abapolisi baza bara- batembera ngaha nta ngorane zari zihari ejo yatangaze cyane rwose kugira ngo tubone bishika avuye mu gahundwe nyine niwe wagwa mu gahundwe kandi ari ibintu bije nyine igitiruko utaziwe ije bibi mu gatondo kuno wa mbere habaye inama kuri uwo mutumba yahuje n'abajejwe intwaro harimo na musanera wa komine ya gitega komiseri w'igipolisi mu ntara ya gitega n'abanyagihugu kiza godanse arongoye umutumba wa rugari gitamo aratubwira icapfunditswe muri iyo nama twafunditse ko tugiye kwi- kwi- gucungera umutekano dufashije n'abanyagihugu amakomite migisita asubira akore komite migisita duse zikore nk'uko zahora zikora kubera twari twarasinzire twarijajaye tubona ko mpengo amahoro yaragaye yarabonetse nayo twavuganye n'abanyagihugu ko tugiye gusubira gushyira amakomite y'umutekano kugira twirarire mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bikekwa bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza kucera muri komine ntara ya gitega fide d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacyari mu burundi bamwe mu barundi bafite imyemerere bakurikira uwitwa zebia ngendakumana bari barahungiye mu rwanda batahutse ejo ku cyumweru kuri pasika byari byitezwe ko abandi batahuka uyu munsi baturuka mu rwanda nabo ubuyobozi bw'aba- n'abashinzwe umutekano mu ntara ya kayanza mu burundi batangaza ko biteguye guhangana n'abo bayoboke ba zebiya mu gihe bazagerageza ko kujya gusengera aho bari basanzwe bajya gusengera ahitwa i businde umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri mu kayanza jean bosco ndarurinze niwe utugezaho iby'iyi nkuru ku buryo burambuye ubwindwa aribwo bwa nyuma leta y'uburundi cyo kibanza yaracugaye uwuzocegera agakomereka ntavuge yuko atabimenyeshejwe inshuro indwi zose buramatari w'intara ya kayanza aniseti ndayizeye yasubiyemo iryo jambo rigabisha abazokwihenda bagasubira gusengera mu kibanza cy'ubusinde kiri muri komine ya gahombo iryo jambo rigabisha ryatumberezwa ku bayoboke b'inyigisho z'umwigemeze biyangenda ku mana bo mu makomine ane y'intara ya kayanza bagera ku majana abiri na mirongo irindwi na batandatu muri abo abarenga ijana baturuka muri komine ya gahombo isanzwe ibarizwamo umutumba wa businde si ku busa buramatari w'intara ya kayanza yagabisha cyane kuko uwo mutumba ari wabaye imbarutso y'amatati hagati ya leta y'uburundi n'abayoboke ba zebiyangenda ku mana ariko imbere yo kubagabisha buramatari yabanje kubibutsa ko gusenga bigengwa n'amategeko muremera neza yuko leta y'uburundi hariho amategeko agenga amadini n'ingene abantu basenga mu gihugu murabyemera muremera neza yuko ata murundi n'umwe arekuriwe gusengera ahatemewe n'amategeko ntimwishuye ntimwishuye bivuga yuko nubwo mwagarutse muje gusubira kugarukana ka kajagari kari gahitiye sibyo none nibyo mugarukanye twebwe turabakiriye nk'abavukanye kandi turemeye kuzobafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzoba mwemeye gukurikiza amategeko abajeje intwaro bababwira n'abajeje umutekano muri uko gukurikiza amategeko uramutse uwaye intara ya kayanza yabarekuriye gusengera imuhira mwe ma- mwavuze ko muri abakatolika muremerewe gukurikiza gukora ibikorwa byose byo gusenga mu gihe ekereziya katolika ariyo ibabwiye uko mubikora atari uko nohanura yuko umwe wese yoca ashinga umusaraba iwe muri saro cyangwa ahandi mugabo iwe we n'umugabo wiwe cyangwa n'umugore wiwe n'abana biwe mugasenga iyo mana kuko noneho na jena mukatolika bavuga yuko hatazoja mu ijuru idini hazoja mu ijuru umuntu sibyo none we niwaza gusenga ugasengera muhiri wawe ntawe uzogukoma mu gihe udahungabanije umutekano w'ababanyi umukuru w'igipolisi mu ntara ya kayanza yabakuriye inkoni ku gishyitsi ko yiteguriye guhangana nabo mu gihe borenga kuvyobora amatari yabasavye ikibanza cy'ubusinde ubu twaracifashe n'ikiwacu kirimwo abajijwe umutekano ni kambi ntabwo twifuza guterana ama- amabuye nk'uko byabaye mu myaka iheze turazi ko tuvukana turi bamwe twose rimwe twese turabarundi ntihagire umuntu azazanye agatimatari ko kwiyumvira gukora ibihitiye muri iyi myaka iheze twebwe n'ukuri turabakunda kandi mwe murabizi niyo mpamvu twabakiriye ukumva ubibona ariko uzokwiyanka akumva atikunze akaza gusitana n'inzego z'umutekano twariteguye bikwiye bisumbirije ndetse uko mwari mubizi mu myaka iheze uwabaserukiye aho bashikiye ku kibuga c'umupira w'amaguru ca gatwaro yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko y'igihugu tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyene mu bandi nk'uko vyari bisanzwe abatujejwe m- mwavuze ko muzotuba hafi muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye hanyuma ibisigaye muzoza muratubwira mwatubwiye ko muzoza muraturemesha ku izina ry'abo yaserukiye yanemeye ko bagiye kugamburukira amategeko y'indongozi z'ishengero ekereziya y'abayoboka buramatari yabivuze aravuga yuko twemera ekereziya turavuga ati turayemera hanyuma aravuga ati muremera umusubizi wa petero turavuga yuko tumwemera kandi koko turamwemera hanyuma twebwe icyatumye dusenga ukwacu ryaribonekegwa y'umubyeyi bikira mariya je nizere yuko uwo bizonanira kuja gusengera muri ekereziya bamuhaye umuco azokwimenya atarinze kugorana nk'uko babivuze intara ya kayanza yakiriye abayoboke ba zebiya ngendakumana batahukanwe mu burundi bavuye mu gihugu c'u rwanda kuri uyu w'imana bari mu baciye ku mupaka wa gasenyi nemba mu ntara ya kirundo bagera ku gihumbi n'amajana atandatu na bane iyo ntara ikaba yiteze ko ishobora kwakira umwanya n'umwanya abandi ku mupaka wa kanyaru yo hasi muri komine ya busega y'intara ya ngozi mu kayanza mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mbibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda perezida w'igihugu cya botswana ni mu majyepfo ya afurika ian kama yeguye ku mirimo ye mu cyumweru gishize ashyikiriza ubutegetsi wari umwungirije magwetsi masisi kugira ngo arangize amezi cumi n'umunani yari asigaje ya manda ye mu kiganiro muri isanga cyatambutse uyu munsi mugenzi wacu fideli niyongabo yavuganye n'abarundi babiri abo barimo Pierre Claver Nsengiyumva ni impuguke mu bya politiki harimo kandi uwitwa Emmanuel Nkengurutse nawe asobanukiwe iby'amategeko n'imibanire y'ibihugu kandi yabaye umusenateri mu Burundi ubu ngubu ari i Kigali mu Rwanda mu gutangira muri uyu mwanya reka twumve Pierre Claver Nsengiyumva atubwira uko yakiye inkuru yo kwegura kwa perezida wa Botswana
ni inkuru eh, yanezereje abantu benshi cyane eh, ni ukuvuga ko hari eh, byinshi cyane abantu babonye ko eh, bimeze neza aho abantu babisikanya neza mu byerekeye eh, uburongozi bw'igihugu nabo Emmanuel Nkengurutse wavyakiriye gute nabyakiriye neza cyane kuko eh, iri- ari mu ndongozi z'abanyafurika eh, zigenza neza zitanze akarorero keza ku byerekeye kubisikanya ku butegetsi nk'uko amategeko y'ibihugu aba abivuga ni ibintu rero byiza byo- byo- akarorero abandi bategetsi abandi bayobozi ba afurika kandi urabona icyo gihugu eh, kuko cyaba gifise abaperezida baba bigenza uko nyene ntibarenze imirengo babahaye nicyo gituma usanga cyarateye imbere mu mu- mu bisata byose iterambere biva rero bingana bigenza bakubahiriza amabwirizwa n'amategeko y'igihugu uko abitegekanye bakigenga ubuntu bakubahiriza ijambo batanze ibyo rero ni ibintu byiza byagomba kwereka akarero abandi bakuru b'ibihugu bafite bizotuma ibihugu byabo bitera imbere n'abanyagihugu bakishima bagatera imbere bakubahirizwa uburenganzira bwabo icyo nabitoyemo ko ndabyumviramo Tiye Clave Nsengiyumva mu ntaravye igihugu ca Botswana bivugwa ko mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi cari kimwe mu bihugu bikenye cane bibaho uh, ku isi ariko kuva ico gihe kikaba cagize intambwe zikomeye cane mu vyerekeye ubutunzi niki ubona cabitandukanije n'ibindi bihugu vyo muri Afrika aho umuntu aravye urugero rw'iterambere vyariko mu myaka ya mirongo itandatu vyikukiye gushika n'ubu hari ivyasubiye inyuma ahubwo na bike vyari bifise muri iyo myaka vyasubiye inyuma bigatabangana ego amateka y'iki gihugu cya botswana biravugwa nk'uko yaje kubimenyesha ko mu myaka mirongo ine hafi y'ise cyari igihugu gikenye za mirongo irindwi ariko hariho icyo abantu benshi ngira nka mu burundi batazi ni uko botswana ni igihugu kinini gifise kilometero kwadirate zirenga gato ibihumbi amajana atandatu mugabo kagira abantu bake cyane ni ukuvuga abanyagihugu bo muri botswana ntibarenga miliyoni zibiri ntibashike miliyoni zibiri n'inusu ni ukuvuga kandi ko hariho ubutunzi buriho muri icyo gihugu bwinshi cyane mu byerekeye nka ikivugwa cyane ni diyama diyama rero sinzi ngene babivuga mu kirundi mugabo ni amabuye y'agaciro kanini cyane yahaye botswana kuba kimwe mu bihugu byifashe neza cyane mbere ubu muri uwo mwanya two turavuga si n'igihugu giharurwa mu bihugu biri mu nzira y'iterambere ahubwo bavuga ko ari igihugu kiri hagati na hagati mugabo kijya mu bihugu biteye imbere bivuga kandi ko iki gihugu mu by'ukuri ubutunzi bwacyo ukuntu bwashoboye kugaburwa byarerekanye nk'uko mwabivuze ugushaka kw'abakirongoye kugira ngo bashobore gutorera inyishu ibibazo by'abanyagihugu ni ukuvuga ko atakibazo cy'ibivungurwa gihari hanyuma akaba barashoboye no kwiteza imbere no mu bintu bikomeye cyane nko mu gukoresha imitahe mu gushyira imitahe ikomeye mu masosiyete akomeye cyane aba mu gihugu cyabo cyangwa mu bihugu bihana imbibi ikindi cya kabiri ni uko botswana ikikuzwa n'ibihugu novuga ko mu by'ukuri mu by'ubutunzi byifashe neza ariko cyane cyane novuga mu bya politiki bitaze birabangiza atantambara twumvise nyinshi cyane kiretse ko muri iyi myaka nk'ubu tuvuga ko aho iyo yegeze kuba afite ikibazo yigeze kuba ariko arashyikiriza cyari cyerekeye nko muri zimbabwe aho hari ikibazo yavuze nk'uko mwabivuze mutangura kuvuga mu ntangamarara aho yifatiye nko mu gahanga nka perezida wa zimbabwe ariko rero tugarutse kuri iki gihugu twavuga ko cyane cyane cyatumye kiguma ku ntambwe iteye igomwe mu by'iterambere ari intwaro nziza hanyuma hakaba no kumvikana kwabaye mu banyagihugu akaba atari imigumuko mbere twumvise yigeze kubaho cyane kugira ngo habe harabaye gukoresha ingufu cyangwa ibindi bintu tubandanye ikiganiro uh, tuze kuri uh, Emmanuel Nkengurutse abitegereza ibintu baravuga uh, nkuko twari tuvuga iryo terambere ko mu bisanzwe iterambere nyakuri rifatira mu bice byose bitandukanye by'igihugu no hagati mu gihugu abazi igihugu ca Botswana baravuga ko fumbure gifise abantu bake mugabo hari n'ibihugu bifise abantu bake mugabo byamunzwe na ruswa ruswa yatsi indaro nka za Guinea Equatorial badafise abantu benshi bafise ibitoro vyinshi ariko um, abategetsi barangwa na ruswa imwe irengeje ariko kuvyerekeye Botswana bavuga ko ugiye no hagati mu gihugu ubona amabarabara meza ubona amazi meza ku banyagihugu ibitaro amashure meza uh, niki abandi ibindi bihugu vyo muri Afrika vyohafatira ko iterambere nyakuri rifatira hagati mu gihugu ego burya iyo ufise igihugu ufise indwara nziza ishingiye ku buyobozi bwiza gukora ibyo abanyagihugu bashaka kikaba gifite cyubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu kandi kikaba gishingiye ku mategeko icyo gihugu mu bisanzwe kiba gifite uburyo bwo gutera imbere kuko urumva zirabahiriza abantu abantu n'iryo shingiro ry'itunga abantu nibo bakora byose iyo bahaye uburenganzira bwo kwishyira bakizana ukubaha- ukubahiriza uburenganzira bwabo hanyuma niyo batase badahava ubutungane bukabatunganiriza abo bantu baca bakora amaboko mu mpunzu bagakora ntibatsinda amaboko bakongera ubwenge bwabo bakabubyaza umusaruro bagahava rero bakagenda bakubaka amahinduriro bagakora byose leta nayo nta kindi ikora atari kuba tunganiriza ikaranga y'uko amagara y'abanyagihugu ameze neza y'uko baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore kwiteza imbere y'uko amabarabara n'ibindi byose byankenerwa biriho kugira ngo uzoshinga umugambi wiwe aronka aho aca aronka ingene akora imigambi yiwe aho igihugu kiteza gutera imbere cyane cyane abantu aricyo kintu cyitwa abantu iyo uteza imbere abantu ntubatengere n'ikintu nicyo tunga rya mbere rero botswana baravuga ati kiba cyateye imbere kubera ko gifise eh, ibintu bya diyama n'ibindi kandi kandi eh, u- iryo tunga bakarigabura n'abantu bake ibyo birimo ariko si byo bikomeye ibikomeye ni intwaro nziza kuko turazi ibindi bihugu bifite abantu bake uyu mugenzi wanjye yavuze gine ekwatoriyali gine ekwatoriyali sinzi ko ifite ni miliyoni kandi nabo barafite ibitaro byinshi ariko ugenda kuraba muri gine ekwatoriyali ntabwo usanga bateye imbere zo muri botswana bafise rero abantu bake nabo nyine kandi bahagira ibintu byinshi hari ibindi bihugu ndagenda kuvuga harimo n'ibibanyi nka kongo ifite ibintu byinshi bitagira agaciro tumenya n'ingana bingana ariko mugabo iyo indwara itameze neza abantu iyo bamba ariko barangazwa bakubitwa benshi bagira ahandi nta buryo buriho bw'uko biteza imbere Eh, noneho na leta yotegerejwe gufata iyo migambi ikayishyira imbere ikabereka inzira nicyo cyitwa uburongozi cyangwa ubuyobozi bwiza urumva eh, ntibifata ngo ishyire mu gaciro abantu ibahe uburenganzira ibahe uburyo bwo gukora kugira biteze imbere nibaze rero ko ari icyo gituma ah, botswana itera imbere urabona harya rero ndakubwire mu kirundi turakunda kuvuga ngo umugabo aza guhusha itunga hahusha umugore kandi ibyo ni byo muri iki gihe turashobora no kuvuga n'umugore n'ubu rero igihugu kiza guhusha itungo yihusha ubuyobozi bwiza iyo ufite ubuyobozi bwiza byose birakunda kuko ubuyobozi bwiza bumenya ko butwarira aba- igihugu icyo gihugu nacyo ni abantu abantu ukabubaha ukabona uburenganzira ukabafasha ukabashyizaho ibyo bakwiye baca batera imbere bakura amaboko mu mbuga ubwenge bwabo bakabugorora bakabibyaza umusaruro bagakora imigambi itumbereye imbere cyose ego tuze ku mirongo ya telefone dufise niyo ukuri uratwumva ego ndabumva eh, watubwira irindi zina n'aho uhamagaye utumbeye ni beni niy'ukuri ndi bujumbura mu burundi ego ufise akabazo canke icyiyumviro uterera Eh, ni nk'ikiyumviro n'akabazo ego Eh, numvise ikiganiro numvise ko botswana n'ukuri eh, wumvise ukuntu byagenze hamwe n'akarorero novuga aba- keza batanze muri afurika kuko ni n'ibintu bitamenyera muri ibihugu byacu uravye ukuntu eh, baza bahanahana ubutegetsi bamwe babuva ko abandi babuja ko biragoye rero mbona yuko mu bisanzwe iterambere ntiryobura mu gihe habuze imvururu za politiki mu gihe politiki imeze neza abantu batangara ikibuza ko abantu na- baba abanyamitahe baza mu gihugu bagakora hanyuma igihugu kikaharonkera ku nguko hama n'abanyagihugu bakaronka umwanya wo kwicara ba- ba- bagateza imbere igihugu atanaguma bangara bamwe bahunga canke uguma wikeka ngo uyu munsi ba- ba- barangira nabi canke byo ni ukuvuga rero ko ni akarorero keza cyane katuma igihugu biteza gutera imbere uko bigenda kose kuko byose bihagaze ku kuba umuntu abayeho amerewe neza atamburuni ataguma yiteze ikibi hanyuma mera nk'ububaza mbega murabona natwe mu bakina gihugu cyacu nk'uburundi ko tumenyeye nawe haguma hari eh, injyana bya politiki mu bijyanye no gutanga igihugu no ki- n'abakijya ko mbega muri yiteze ko natwe vuba ibintu nk'ibyo bishobora kuba byari mbere Mura- murakoze pie clave mu mwishure ego eh, aravuze ko eh, igihugu ca busona cerekanye akarorero keza ego ni ukuri kandi eh, ira afurika yose kanisi iriko irabiraba iravye cane cane aho ico gihugu giherereye Eh, ariko kandi nuko namubwira ko eh, botswana iri kumwe n'ibihugu atazimwo ingorane cyane zerekeye ingene abantu baza barahererekanya eh, baza barabisabisanya ku bibanza eh, hejuru y'igihugu mu gutwara Eh, cyane cyane rero icyo nshimye avuze ni uko eh, mu bindi bihugu cyane cyane borabira iki bofata akarorero akahe kugira ngo bashobore guca kuri iyo nzira eh, no gukomeza intwaro nziza ahantu hose eh, twofata mu bindi bihugu icyo abantu bashobora kuraba ni ukuvuga ko eh, ibihugu byose n'uburundi burimwo byaspira ku neza eh, yabyo ku neza yabo birongoye Eh, bivuga rero yuko akarorero keza ari ako gukurikiza hanyuma abantu bakagerageza kuraba eh, ingene eh, bashobora gushira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zishobora gutuma abantu bashobora kuza bara- eh, barakurakuranwa ku butegetsi hatarinze kuba eh, ingorane nyinshi ko novuga gushika
turabashimiye rero nabo ni abarundi ni impuguke bombi pierre claver nsengiyumva na emmanuel nkengurutse baganiye mu kanya na mugenzi wacu fidel niyongabo mu kiganiro muri sanga bavuga cyane ahanini ku bijyanye no kwegura k'uwahoze ari perezida w'igihugu cya botswana ian kama weguye mu cyumweru gishize agaha ubutegetsi uwari usanzwe umwungirije ngo akomeze arangize manda ye tukiri kare muri ako karere ka afurika y'amajyepfo noneho inkuru itugezaho mu kanya ni uko uwahoze yarashakanye na nelson mandela eh, ni winnie madikizera mandela yitabye imana uyu munsi mu bitaro byo muri afurika y'epfo muri uyu mwanya rero turagira ngo tubaze mugenzi wacu liyani itanga ishaka kumaze gukurikirana ibijyanye no ku n'iritabaruka rya winnie mandela eh, uko byifashe oriyane uratwumva neza ego ndabumva urakoze cyane cyane karekezi nk'uko bivuze madamu weni yahoze ari umutambukanyi wa nelson mandela yari afite imyaka mirongo umunani n'umwe akaba yitabye umuremyi aho yari arwariye mu bitaro by'i johannesburg kuri uno munsi wa mbere iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe victor dlamini yashikirije ati ni umubabaro mwinshi tubamenyesheje yuko madamu weni madikizela mandela yitabye umuremyi mu bitaro by'i milk park i johannesburg kuri uno munsi wa mbere itariki zibiri z'ukwezi kwa kane winnie mandela yubakanye n'umushingantahe wiwe mandela mm, nelson mandela mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu na gatandatu bahava barahukana muri mirongo icyenda na gatandatu hari nyuma y'imyaka ibiri nelson mandela abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umwirabure muri afurika y'epfo madamu winnie mandela yari amaze ikiringo cy'umwaka umwe akitswe n'amagara Eh, umuvugizi wiwe avuga ko yitabye umuremyi ku mutaga buno munsi wa mbere aho yari akikujwe n'umuryango wiwe Eh, turagushimiye cyane Oriane kuba twumva kandi twabutsa ko Madame Winnie Mandela nyakwigendera yari umwe mu bagore b'imena bitabiriye politiki yo kurwanya politiki y'abagashakabuhake muri Afurika y'Epfo bari mu ishyaka rya ANC birumvikana gushakana na Nelson Mandela byasabaga ko Winnie Mandela nawe aba umudamu uhagurukira urwo rugamba ku bijyanye n'itabaruka rya Winnie Mandela tuzakomeza kubagezaho amakuru yacu ataha tubabwira ubuzima bwe ku buryo burambuye ndetse n'urugamba rwe mu kurwanya politiki y'abagashakabuhake mu gihugu cya afurika y'epfo Eh, kuba twumva rero mbibutse ko mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu makuru twabwiye mu kanya kashize ni uko abayoboke ba zebiya ngendakumana bayoboka idini ye mu burundi ejo abagera ku bihumbi magana mirongo itanda- mirongo itandatu ku bihumbi bibiri mirongo itandatu baratahutse mu rwanda abandi bagera kuri magana atanu bari biteze gutahuka uyu munsi baturuka mu nkambi zitandukana zo mu rwanda harimo inkambi y'agateganyo ya gashora inkambi y'inyanza n'inkambi y'inyarushishi mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ayo makuru natwe turakomeza tubagezaho mu kanya kari imbere mu biganiro byacu tubibutsa gusa ko abayobozi b'intara ya kayanza mu burundi baburiye abo bayoboke ko bagomba kugendera ku mategeko y'u Burundi kugira ngo bagire amahoro mu gihugu cyabo mu yandi makuru y'ubutaha ku ijwi ry'amerika ni mu kanya gato isa moya n'igice nongeye kubararika kuguma ku maradiyo yanyu ndetse no kuri za telefone zanyu mwumva radiyo ijwi ry'amerika mu makuru yacu anyuranye dukomeza kubagezaho kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mbifurije ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa na porogaramu zacu